virgül
turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu abasirikare barenga mirongo itanu b'abarundi baba bamaze kurugwa mu ngwano imaze iminsi polisi ikaze hagati y'umurwi wa M23 n'abasirikare ba Congo FRDC bariko basahirizwa n'abo Burundi muri urwo rugamba harimo abakapitene abamajoro abakoloneli barahaguye aho ngaho barahaguye hari ingugu bahasize benshi benshi benshi abandi barakomeretse baragenda hari na za mateka zafashe igihe nikigera zazereka itangazamakuru uyu ni Isaac barinda avugira umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo uburundi bwatwemereye kuzotanga ico bwise umuco ejo ababa bacumi muri tanzania nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe na virusi bikekwa ko ari marburg perezida wa korea y'epfo yun suk yeol yatawe muri yombi aha muri amerika naho abahanuzi ba donald trump yatowe kuba perezida agira mirongo ine n'indwi wa amerika bamuvuguruje ku gihe ntarengwa yari yaratanze cyo kuzorangiza intambara ibandanya hagati y'uburusiya na ukraine ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya sangwa ikaze nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu turahera ku mugabane wa afurika muri tanzania ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rikeka ko virusi ya marburg yoba yasubiye kwaduka muri tanzania amaze kumenyekana ko bahitanywe n'indwara bitaramenyekana nimba koko ari marburg canke atariyo muri ico gihugu ni umunani ibindi na mugenzi wacu fidel niyo ngabo kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe oms ryatangaje ko abantu icyenda bikekwa ko banduye umugera wa mabu batangajwe mu ntara y'akagera mu kiringo cy'iminsi itanu irangiye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe oms tedros adhanom ghebreyesus mu butumwa ku rubuga x yavuze ko biteze ko abandi bantu bandura umugera wa mabu mu minsi iri imbere mu gihe bariko basuzuma abo babanduye uwo mugera ishyirahamwe oms ryatangaje ko atampungenge zihari muri iki gihe ko ikiza cy'umugera wa mabu gishobora gukwiragira mu makungu yamara ishyirahamwe OMS ryavuze ko hari impungenge zikomeye z'uko uwo mugera ushobora gukwiragira mu karere ivyo kubera Kagera ari kibanza abantu baturuka mu bihugu vya Republika ya Demokarasi ya Kongo Uganda Uburundi n'u Rwanda bacamwo mu gihe baba bariko bagira uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu na Tanzania yamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko badasaba muri iki gihe ko ingendo muri Tanzania n'ubudandaji n'ico gihugu bihagarara ikiza cy'umugera wa mabu ciyadukije ubwa mbere muri tanzania mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu karere ka bukoba cyahitanye abantu batari munsi ya batandatu ico kiza cyamaze hafi y'amezi abiri abategetsi ba tanzania ntibaremeza ukwiyadukiza gushasha kw'ico kiza
Fidel Niyongabo urakoze muri Kenya naho umushikiranganje ajeje ibikorwa vya leta Justin Muturi yatangaje ko umuhungu wiwe yanyurujwe n'abajejwe iperereza yari yanyurujwe mu myerekano yo kwiyamiriza leta yabaye mu mwaka uheze yavuze ko yarekuwe inyuma y'uko president w'ico gihugu William Ruto wenyene ubwiwe abigizemo uruhara abahanira agateka kazina muntu muri ico gihugu babifashe nk'icemezo c'uko president wa Kenya yoba yarazi neza abari inyuma ya bimwe mu bikorwa vyo kunyuruza abaharanira agateka ka muntu batari ba bake byatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tugume ku mugabane wa afurika daniel chapo wo mu mugambwe frelimo umaze imyaka irenga mirongo itanu utegeka mozambique yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ni nyuma y'imyerekano y'abari baranse kwemera ko yatsinze amatora fidel hari mu birori bititabwe n'abantu benshi nyuma y'imyerekano yamaze amezi atari make yiyamiriza insinzi yiwe mu matora yaranzwe n'impari daniel chapo yabwiye abamushigikiye bagera ku gihumbi n'amajana atanu k'umutekano muri politike n'imibano arico kintu leta yiwe izoshimikira ko kurusha ibindi yongeye kandi yemera ko azogabanya igitigiri cy'ubushikiranganji bwa leta ko azokwicarira ikibazo c'ubushomeri mu bakiri bato kandi azoshira imbere ibisata vy'amagara y'abantu n'indero igihe Daniel Chapo yarahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu igice co hagati ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo casa n'ikigaragara mu gihe abapolisi n'abasirikare bari bahari ku bwinshi Cyril Ramaphosa perezida wa Afrika y'Epfo igihugu kibanyi ca Mozambique yari umwe mu bakuru b'ibihugu bake bitavye ibirori vyo kurahira kwa Chapo Venancio Mondlane yahiganywe na Chapo mu matora akaba yarangije mu kibanza ca kabiri mu ndwi iheze yaratahutse mu gihugu avuye mu buhungiro yasavye abamushigikiye kubandanya kugira imyiyerekano
Hejuru y'Amerika turacabandanya n'amakuru hirya nino ku isi abahanuzi ba Donald Trump yatowe kuba president wa Amerika bavuga badahigimanga ko intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine izomara igihe giharugwa mu mezi menshi kugira ngo ihere bavuguruje Trump ku gihe ntarengwa yari yaratanze cyo kuzorangiza intambara ibandanya hagati y'ivyo bihugu Geoffrey Mutagoma Trump yari yasezeranije iki Donald Trump yari yavuze ko ku munsi wa mbere azatangiraho imirimo nka perezida azahita arangiza ikibazo kiri hagati ya Ukraine n'Uburusiya abantu babiri bakorana na Trump baganiriye nawe ku kibazo cy'intambara ibera muri Ukraine babwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko bizatwara igihe kibarirwa mu mezi kugira ngo bakemure iki kibazo bavuze ko ibyavuzwe ko iki kibazo kizarangira umunsi wa mbere Trump azajya ku butegetsi yari amagambo akoreshwa n'abiyamamaza kutamenya neza uburyo icyo kibazo kigoye kubonerwa umuti no kutazirikana umwanya bitwara gushyiraho inzego z'ubuyobozi bushya ibyo birahura n'amagambo y'intumwa ya Trump ku kibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine generali wavuye ku rugerero Keith Kellogg wavugiye mu kiganiro na televiziyo Fox yo muri Amerika mu cyumweru gishize ko azabonera umuti iki kibazo mu minsi ijana iyo iraruta cyane igihe cyari cyaratanzwe na perezida watowe nyamara kandi n'iki gihe Kellogg yavugaga cyaba ari kare cyane ukurikije uko John Herbst wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Ukraine abibona avuga ko kugira ngo bishoboke byasaba Trump kwinginga perezida Vladimir Putin w'Uburusiya no kumwereka ko guheza inguni bifite ibibazo bitera kuva gitangira kwiyamamaza Trump yavuze inshuro nyinshi ko iki kibazo azakirangiza umunsi wa mbere azakandagira mu biro nka perezida cyangwa mbere yaho ariko mu mezi make ashize yatangiye gusa n'uhindura imvugo avuga gusa ko azakirangiza vuba cyane uburusiya nabwo bwagaragaje imyitwarire itandukanye kuri iki kibazo buvuga ko bwemera ibiganiro na Trump ariko bukamagana bimwe mu bivugwa n'abajyanama be bwemeza ko bidashoboka perezidanse y'uburusiya yanze kugira icyo ivuga ku gihe Trump yavuze ko azaba yakemuye ikibazo cy'icyo gihugu na Ukraine Geoffrey urakoze nari nayicaye ku masonga nkitangura ano makuru perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk yakomboye ku butegetsi yongera atabwa muri yompi ivyo yazize turabibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo Ibiro bijejwe kugwanya ruswa muri Korea y'Epfo byatangaje ko yahagaritswe inyuma yo guhangana hagati y'abapolisi bari baje kumuhagarika n'abari bajejwe kumukingira kwa maze amasaha atanu kumuhana iwe hari hacunzwe bikomeye cyane ku mugwa mukuru Seoul imodoka zari ziherekeje Yun zashitse mu biro bijejwe kugwanya ruswa aho yasambishijwe ku bijanye n'itohoza ku mugumu gufatiye ku itegeko ryo mu gihe c'intambara yatangaje mu kwezi kurangiye mu nyuma yaho yajanywe mu kibanza cyo gupfungirwamwo hafi y'umugwa mukuru Seoul abategetsi ba Korea y'Epfo bafise muri iki gihe amasaha 48 kugira bafate ingingo yerekeye niba boshikiriza umutahe wo kumuhagarika icese canke niba bomurekura ribaye irya mbere umukuru w'igihugu ari mu mabanga yiwe muri Korea y'Epfo atabwa mu mvuto mu mateka y'igihugu mu kiringo c'indwi zine Yun Suk Yeol yari yiyugaraniye muhiriwe hari hakingiwe bikomeye cyane abapolisi bagera ku gihumbi nibo bari batumwe ko kuri wa gatatu mu gikorwa cyo kumufata bakamuta mu mvuto nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru vyo muri Korea y'Epfo abategetsi b'ico gihugu bari bagabishije kandi ko bari biteguriye gukoresha uburyo burimwe inguvu zirengeye izo bari bakoresheje mu kigoro ka mbere bakoze ko guhagarika Yun haraheze indwi zibiri
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni igice cya kabiri cano makuru kiza gushimikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini bya afurika igice ca kabiri tugihera mu vy'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu wemeza ko wigaruriye agace ka Nyungu in... ngungu ni nyuma y'ingwano ikaze yahabereye ibitero vyakozwe n'ingabo za leta y'ico gihugu FRDC biri mu mugambi wiswe Operation Caterpillar M23 imeza ko ivyo bitero vyaguyemwo vyamaze kugwamwo abasirikare barenga mirongo itanu b'abarundi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamuvuganye n'umuvugizi wa M23 Isaac Barinda atangura amubwira uko vyifashe ku rugamba no ku rubuga
uko bimeze nyine muzi neza ko basanzwe badutera tukirwanaho ukarwana no ku baturage kinyamwuga mu bice bya ngungu uko byagenze baje muzi ko perezida kisekedi aherutse i burundi gusaba izindi ngabo bamwongera izindi ngabo barazimuhaye haza ingabo nyinshi cyane nyinshi cyane zingana nk'inzuki ziza guhera abaturage bacu hariya ingungu nyine nari mvuze zije tubonye uko bangana icyo twakoze twabwiye twaravuze twebwe reka tuve mu mutwe kurwanya hagati y'abaturage twasubiye inyuma rero tuva muri ngungu bayinjiyemo batarwanye bazakubeshye ngo bigeze baturasa badukura muri ngungu twayivuyemo ngo abaturage ubuzima bw'abaturage budahungabana kubera imirwano yari kuberamo none se ubu ni bande bagenzura ngungu ni mwebwe emu makumyabiri na gatatu cyangwa se n'ingabo z'uburundi nk'uko ubivuga nyine bayigiyemo bayirayemo rimwe nyuma niho twize sitarateji uburyo bwa kinyamwuga bwo kubakuramo aribyo twakoze mu ijoro ryakeje ubundi twarabirukanye baragenda benshi barahaguye aho ngaho abandi bakwira imishwaro barirukanse twabatse ibintu byinshi cyane intwaro nyinshi cyane twarazibambuye ndetse haguye benshi harimo n'abawufisi babo benshi amapeti yabo twarayabonye ingofero zabo za leta z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi twarazibonye n'ibikoresho byinshi byinshi cyane bitagira ingano nk'uko mpora mbikubwira sapuraya wacu wa mbere ku rugamba ni leta ya kongo n'abambari bayo ariko se iyo uvuga yuko haguye ingabo z'uburundi nkuru zirimo n'abofisiye uravuga ngo mwabonye ingofero zabo bari bafite za matirikwire zabo amazina yabo ni bande bafite yahe magarade kubera aba mbere twafashe babaga bafite amakarite yabo ya gisirikare kuri ubu ngubu ntayo bazanye ntayo bitwaje ariko amagarade yabo twarayabonye amagarade yabo harimo abawufisiye urumva harimo abakapitene abamajoro abakoroneri barahaguye aho ngaho baraguye hari ingungu bahasize benshi benshi benshi abandi barakomeretse baragenda hari na za materiko twafashe igihe nikigera tuzazereka itangazamakuru abamajoro nabo bagenda badafite ibibaranga ntabwo mushobora kumenya amazina yabo ibyo biracyari biracyari muri serivisi z'ubutasi bwacu biracyari vuba tuzaba turatangariza none se ugereranije ni nk'abasirikare bangahe b'abarundi bashobora kuba baraguye aho ngaho ngungu imibare y'ubundi twe tubahiriza amategeko mpuzamahanga ariko bo bonyine batangaje imibare yabo twaje kuyibona baravuga za magana abiri na barabyitangarije yuko nyine bagiye kwibarura iyo ngiyo aho bagiye basanga babuzemo magana abiri na cumi na batanu twagiye tunabakurikira yuko ubu ngubu twarabarenga bararenga bavuye muri masisi yose bari muri ikivu y'amajyepfo hitwa za numbi niho bari uko tugenda twubirika inyuma rero hari ibipapuro byabo tugenda dusanga mu nzira harimo iyo mibare yose ariko se niba abarundi bangana gutyo baraguye muri iyo mirwano mwebwe ku ruhande rwa emu makumyabiri na gatatu mwapfushije bangahe nakubwiye neza ko turwana kinyamwuga kandi twarabaretse baraza binjira muri santire ya ngungu tubareba tubareba neza twabiteguye twari twabateze imitego myinshi iyo mitego myinshi niyo baba bashukanye iyo yatumye bagira kandi nyinshi naho twebwe twirwanyeho kinyamwuga none gahunda ni iyihe mufite murashaka kubakurikira mu aho ngaho muri kivu y'epfo gahunda yanyu imeze ite gahunda yacu ni ya yindi twe turasaba ibiganiro by'amahoro murabizi duhora tubisaba leta yacu ya kongo twagiye kwitaba umuhuza wa porofesi ya rwanda tumaze kujya inshuro ebyiri tunarenga twarebye umuhuza wa porofesi ya nairobi twe n'ibiganiro dushaka n'ibyo tugamije umwanzi w'amahoro niwe ukomeje kwirangira abyanga isaac barinda umuvugizi wa m makumyabiri na gatatu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
ijwi rya amerika twabajije ngaha natwe general de brigade gaspard baratuza avugira igisirikare c'u burundi ico avuga ku makuru y'uko hari mm, ah, ku makuru hamwe n'amasanamu amaze iminsi yerekana ibiziga vy'abantu benshi bambaye impuzu z'igisirikare c'u burundi n'ibirwanisho bibari iruhande acatubwira ko ejo azoremesha ikiganiro n'abamenyesha amakuru kugira ngo abitange ko umuco yavuze yuko tworindira hanyuma akazotuvugisha inyuma y'ico kiganiro kiganiro yemeye ko azoduha akanya tukamubaza ibibazo vyose ruganda rw'ijwi rya Amerika rufise kubiraba impfu zimaze iminsi zivugwa ku basirikare b'u Burundi buba bariko bagwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi ubutungane bwaciriye aban- bwaciye bwaciriye umunyororo w'imyaka itatu abashinwa b'imyaka indwi abashinwa batatu ni nyuma yo kwagirwa n'icaha co gucukura amabuye y'agaciro biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko bari bafatanywe amabuye y'inzaha bafise agaciro k'amadolari y'amerika agera ku bihumbi amajana ane ibindi na bwenzi wacu jofre mutagoma
uko ari batatu nibo baturage b'ubushinwa ba mbere baburanishijwe n'inkiko zo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva ubutegetsi bwayo butangiye kurwanya ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko cyane cyane mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'iki gihugu muri iki gihe harangwa intambara z'urudaca umunyamategeko christian wanduma wahagarariye inyungu za rubanda muri uru rubanza yavuze ko icyemezo cyafashwe n'urukiko ari gasopo ku bashinwa bava iwabo bakaza gucukura amabuye y'agaciro uko bishakiye muri kongo umucamanza wakatiye abashinwa mu rukiko rw'ibukavu umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo yavuze ko bahamwe n'icyaha cy'iyeza ndonke kugura no gutunga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko n'ibindi byaha uretse igifungo bakatiwe umucamanza yategetse ko batanga ihazabu y'amadolari y'amerika ibihumbi magana atandatu kandi barangiza igihano bakatiwe bakirukanwa burundu ku butaka bwa kongo yavuze ko badahamwa n'icyaha cy'amagendo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko kuko nta bimenyetso bigaragara kuri ibi byaha abaregwa bari bemeye ibyaha bine muri birindwi baregwaga ariko mu rubanza rwabo rwose bagomba kuvuga ko batari bazi ko barimo kwica amategeko y'igihugu cya kongo mbere y'itariki enye z'uku kwezi ubwo batabwaga muri yombi bigatangazwa na guverineri w'intara ya kivu y'epfo jean jacques purusi sadiki Quand nous sommes arrivés à Machango Burale, immédiatement nous avons vu le véhicule roulant à toute allure.
ubwo twageze mashango burari twabonye imodokari yiruka cyane twayitambitse turayifata twafashe amabuye ya zahabu rengo imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu zirindwi umunani icyenda icumi twafashe n'ibipfunyika by'amadolari kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu birindwi umunani ubwo nzaba nkiri muri iyi ntara muzanyizere sinzemera ko ibintu nk'ibi bikorwa uyu ni umutungo w'intara kivuye izi ndege mubona zigenda zigaruka ziba ziri muri misiyo kandi amabuye yacu arambuka za serivisi zibirebera kuko baziha ruswa ababunganira baravuga ko bazajurira icyemezo cy'urukiko repubulika ya demokarasi ya kongo irarwana no guhagarika za kompanyi ibigo n'amatsinda y'abantu ku giti cyabo acukura ku buryo butemewe amabuye y'agaciro arimo izahabu umuringa korta n'andi mabuye mu cyumweru gishize ubwo abandi bagabo b'abashinwa bafatirwa mu bikorwa nk'ibi i bukavu bakarekurwa abaturage bahise bigaragambya babyamagana bavuga ko bakeneshejwe n'abantu nk'aba basahura umutungo w'igihugu kikananirwa kubaka ibikorwa remezo nk'amavuriro amashuri amashanyarazi no gutanga imirimo ku baturage ubutegetsi bwirukanye ibigo bitandatu by'abashinwa byacukuraga amabuye y'agaciro bubishinja gukora mu buryo budakurikije amategeko
Geoffrey Mutagoma urakoze ivy'ubutungane tubibandaniriza mu gihugu c'u Rwanda aho impirimbanyi Aimable Karasira uzaramba yagiriza guhengama abagize umurwi w'abacamanza bo mu gisata kiburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu na njabukambibe muri sentare nkuru y'ico gihugu ni nyuma yo kumusaba kuburana kandi we ubwiwe avuga ko arwaye Eric Bagira ubusa ubu bwihane bwa Aimable Karasira ku nteko imuburanisha yabushingiye ku cyemezo yari imaze kumufatira kimuhatira gutangira kwiregura kandi yavuga ko arwaye abanyamategeko bamwunganira bavuze ko kuri uyu wa kabiri bageze kuri gereza babangira kwinjiza za mudasobwa zo guteguriraho urubanza nyamara mbere gereza yari yabemereye ko bazazinjiza bavuze ko babonanye na Karasira iminota igera muri mirongo ine baganira bisanzwe ntibareba videwo aregwa ngo azisesengure bituma Karasira bimugiraho ingaruka karasira yavuze ko mbere yo kuza kuburana gereza yamupimye isanga isukari yazamutse ku kigero cya magana abiri mirongo itatu n'umunani yavuze ko yaribwaga umutwe amaso n'amaguru akavuga ko yitabye urukiko kugira ngo rutabifata nk'agasuzuguro urukiko rwavuze ko bagombye kuba bararebeye izo video ku cyicaro cyarwo kandi ko atari rwo rugena imikorere ya gereza umucamanza yavuze ko batagendera ku bivugwa na karasira bidashingiye ku bimenyetso umunyamategeko felicien gashema yavuze ko kubera raporo z'abaganga zagaragaje ko karasira arwaye agahinda gakabije bigira ingaruka kuri diyabete arwaye bavuga ko umuntu utari mu maboko ye byamugora kubona ibimenyetso na cyane ko atari we wivuza ku giti cye bagasaba ko mu mikoranire y'inzego urukiko rwabaza amakuru gereza hakamenyekana ukuri Brice Bikotwa nawe wunganira Karasira yasabye ko urukiko rwafata uburwayi bwa Karasira nk'ibintu byabituyeho batabyiteze urukiko rwavuze ko rutafata icyemezo kidafite icyo gishingiyeho kuko rutamupimisha amaso Karasira yavuze ko kuva yava mu iburanisha riheruka atigeze asinzira arara abira ibyuya ari nako aribwa umutwe kandi ko yasabye imiti yo kumworohereza ntayihabwe urukiko rwamubwiye ko kuba basanze isukari yazamutse bidasobanuye ko byagira ingaruka ku miburanire umushinjacyaha Diogene Bideri yavuze ko ibivugwa n'uruhande baburana bigamije gutinza urubanza nkana mu ijwi riranguruye uyu mushinjacyaha yibukije ibyaha avuga ko biremereye yashinja karasira avuga ko iyo bigeze ku kwiregura imbogamizi zihita zivuka mu nyungu z'ubutabera yasabye ko karasira yiregura kuko uburwayi bwe bwagaragajwe ko butamubuza kuburana yibajije ko wagira ingaruka mu gutinza urubanza avuga ko gukomeza kurutinza bigira ingaruka kuri sosiyete kuko ibyaha arega karasira biri kuri youtube abantu bakivyumva abwira urukiko ko amaze kwiregura urukiko rwategeka ko bisibwa bigahagarara mu magambo y'umushinjacyaha yagize ati uwakoze icyaha agomba kukiryozwa umunyamategeko gashema yibukije ko karasira akiri umwere kandi ko ibyaha akurikiranyweho bitabateye ubwoba cyangwa ipfunwe ryo kumwunganira yavuze ko gusaba ibimenyetso karasira kandi afunzwe ntaho bitaniye no kumutuma umuzi w'ibuye bikotwa akibutsa ko buri wese yambaye umubiri kandi ko udateguza bityo ko uburwayi bwa karasira butagomba gufatwa minenembwe karasira avuga ko gereza imufunze ari itinze urubanza rwe ashimangira ko abaye ameze neza yakwiregura agashimangira ko afite inyota inyota yo kwiregura ku byaha aregwa kandi nta n'ubwo babimuteye uretse kuzira ko ndi impirimbanyi gusa mvuga ibitagenda nta cyaha nakoze ayo ni amagambo ya karasira mu rukiko umushinjacyaha akavuga ko uruhande ruregwa rwagombye kuzana ibimenyetso bishinjura urukiko rwibukije karasira ko mu iburanisha rishize yabwiye umwanditsi mukuru ko azikura mu rubanza kandi ko nta cyizere afitiye abamwunganira rukamubwira ko rukeka ko ashaka kubikora rushingiye ku mvugo ze inzego nyinshi kugira ngo banezeze umukuru bashobora guhakwa niko karasira yabwiye umucamanza birashoboka rwose uretse ko nta mukuru banezeza hano icyo ni igisubizo cy'urukiko urukiko rwiherereye akanya gato rutegeka ko urubanza rukomeza kuko nta bimenyetso bya karasira n'abamwunganira bagaragaza uruhande rw'iregura rwasabye umwanya muto wo kuvugana karasira yahise avuga ko ibyaha byose abihakana kandi ko yihannye inteko y'abacamanza bamuburanisha azunguza umutwe ashaka kwikoma ku gahanga yabwiye ukuri yiburanisha bwana ntuwane muhimati cyane cyane wowe umucamanza ati niba bikwandikira ubwo amategeko azakurikizwa karasira ashatse gusobanura impamvu z'ubwihane bw'urukiko rurabyanga rumubwira ko atari rwo bigenewe arimwe hari gereza hari n'ubushinjacyaha ninjye muri gukoreraho ubufindo niko uregwa yavuze funga iyo mikoro nta kindi twakora nta n'icyo twarenzaho kuko twihannye niko umucamanza yamubwiye akomanga ku meza karasira yakunze kuvuga adahawe ijambo umucamanza ati nukomeza gutyo ndasaba bagukure muri iki cyumba karasira yumvikanishije ko kwihana inteko bisa no kurangiza umuhango ati muzakora ibyo mushaka nta kibazo n'ubundi ndabizi ko ari wowe uzagaruka ni formalite nyuma yo kwihana inteko karasira n'abamwunganira bagiye gusobanura impamvu yabikoze bazishyikirize perezida w'urukiko rukuru azazisuzume azategeke ko iyi nteko ivaho cyangwa igumaho ubushinjacyaha bumukurikiranye aregwaho ibyaha bitandatu birimo gupfobya no guhakana jenoside byose akabihakana avuga ko atapfobya cyangwa ngo ahakane jenoside yamugizeho ingaruka mu iburanisha riheruka karasira yaje yambaye inkweto zidasa urw'ubururu mu kirenge cy'iburyo urw'umweru mu cy'ibumoso kuri uyu munsi urw'umweru rwari iburyo urw'ubururu ibumoso eh bagira urusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akazi k'iyo mukumvise muca mwumva ko tuje ku makuru avugwa aha muri leta zunze ubumwe za amerika imyiteguro igeze kure y'irahira rya perezida donald trump mu mabanga yiwe nka perezida wa mirongo ine n'indwi awuce mu mabarabara atandukanye umutekano wakajijwe washington dc mushobora kuja kuri facebook yacu voa radiyo yacu mukaraba videwo tuza kubashako mu masaha atarenga abiri kwa mbere rero ntihazorahira muri iki gihe c'imfata kibanza we n'abahanuzi biwe bariko bara barategura imigambi y'amategeko menshi azoca aterako umukono ku munsi wa mbere akimara kurahira uh, turabire hamwe imwe muri iyo migambi na mugenzi wacu thomas kamirindi abegereye Trump bya hafi bavuga ko ibyo azakora ku munsi wa mbere wa manda ye ya kabiri bizakubita inkuba ibyo bita shake and all mu cyongereza ni imvugo ikoreshwa cyane cyane mu gisirikare isobanura gukoresha ingufu nyinshi icyarimwe ku buryo bihungabanya ku rwego rwo hejuru bateganya ko azasinya amateka arenga ijana ku munsi wa mbere cyangwa se mu minsi ya vuba cyane izakurikiraho nk'uko tubisoma ku bigo ntaramakuru n'ibitangazamakuru byinshi byo mu gihugu ibibazo biri ku isonga imbere ya byose ni iby'abimukira badafite ibyangombwa iteka ry'umukuru w'igihugu ashobora kuzasinya bwa mbere na mbere gato nyuma yo kurahira riteganya guha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ububasha n'uburenganzira busesuye butagira imipaka bwo guta muri yombi abanyamahanga bose badafite ibyangombwa bibemerera kuba mu gihugu yemwe n'abere batigeze bagira icyaha na kimwe bakora ikizakurikiraho ni ukubirukana ikivunge ibihumbi n'ibihumbi icyarimwe muri iri teka perezida Trump kandi ashaka guhita asubukura imirimo yo kubaka igikuta kinini ku mupaka amerika isangiye na mexique wabaye umuyoboro ukomeye wa mbere abimukira ba magendu banyuramo baturutse imihanda yose y'isi perezida biden yari yarahagaritse ibikorwa byo gukomeza kurwubaka mu rwego rwo gushyira ingufu nyinshi ku kibazo cy'abimukira iteka rizavuga ko amerika iri mu bihe bidasanzwe kugira ngo bihe umukuru w'igihugu ububasha bwo gufata ku ngengo y'imari ya gisirikare no kuyikoresha mu kubaka urukuta kohereza abasirikare ku mbibi za amerika na mexique no gukoresha igisirikare mu byo gusubiza abimukira hanze ya amerika mu minsi ishize abanyamakuru babajije Trump icyo azakora ku munsi wa mbere ku bibazo by'abimukira ahita asubiza atajuyaje ati ni ugufunga umupaka uretse ibyo Trump arateganya guhagarika uburenganzira bwo kugira ubwenegihugu kuva umwana akivuka itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko umuntu wese uvukiye ku butaka bwayo ari umuturage wayo kavukire bityo abana bavukira muri leta zunze ubumwe za amerika ku babyeyi bahatuye badafite ibyangombwa abavuka ku babyeyi bahari ari ba mukerarugendo abanyeshuri abarimu n'abandi bakozi bose b'abanyamahanga baba bateganya kuzasubira mu bihugu byabo kavukire nabo ni abanyamerika kuva bakivuka ibi ariko ntibireba abana bavuka ku badiporomate bahagarariye ibihugu byabo muri leta zunze ubumwe za amerika ariko ku bafite ubu burenganzira barimo n'abana b'abagore b'abanyamahanga baza muri leta zunze ubumwe za amerika kuhabyarira gusa kugira ngo uwo mwana nyine abe afite uburenganzira kavukire bwo kuba umunyamerika Trump yamye avuga ko nabyo ari umuyoboro abantu b'imihanda yose y'isi banyuramo nk'inzira y'ubusamo
nzasinya iteka risobanurira neza inzego zo ku rwego rw'igihugu ko zigomba kumva neza itegeko ko abana bazavuka ku babyeyi bari mu gihugu badafite ibyangombwa batahita bitwa abanyamerika gutyo gusa iteka ryanjye rizakuraho kandi ikizwi nk'ubukerarugendo bwo kubyara bituma abantu ibihumbi amagana n'amagana bava imihanda yose y'isi bakaza kwirunda mu mahoteli mu minsi ya nyuma bategereje kubyara kugira ngo abana babo babone ubwenegihugu no kugira ngo nabo ubwabo bazabigendereho maze bazaze kwibera abimukira
bamwe mu bahanga mu by'amategeko n'ibya politiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko iteka ry'umukuru w'igihugu ridashobora kuvuguruza itegeko nshinga bityo basobanura ko rishobora kuzaregwa mu nkiko iteka cyangwa se amateka menshi arebana n'iby'abimukira si yo yonyine perezida Trump ateganya gusinya ku munsi wa mbere akimara kurahira rero ku wa mbere mu yandi harimo arebana n'iby'ingufu nk'izituruka kuri peteroli n'umwuka wa gaze n'ibidahumanya ikirere afite umugambi wo kongera gukura amerika mu masezerano y'ipari ku mihindukire y'ibihe mu yindi migambi azashyiraho ku munsi wa mbere cyangwa se mu minsi mike cyane izakurikiraho harimo n'imisoro n'amahoro ku bicuruzwa biva hanze byinjira muri leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko ibiva mu bushinwa canada na mexique yabivuze kenshi nabyo perezida Trump ateganya kandi akimara kurahira guhita atangira gusinya amateka aha imbabazi bamwe na bamwe mu bayoboke be bafitanye ibibazo n'inkiko kubera uruhare bagize mu gitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe thomas kamirindi urakoze no kuri we duce dusozerera amakuru yacu y'uno mugoroba ndabashimire inshuti bakunzi mwari muduteza abiri kuri mikoro aha muri studio ya gatanu mwari kumwe na joe diane nini nahazwe nayo ndongoye ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya yakoze na diyataha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ibyuma etienne karekezi yaraduhagarikiye nawe nyine yakoze ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha murahajyana hatajya naharara umwasi